iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka n'icyo nteramije ibiganiro byo kuri ino saha mbahaye ikaze mwese intego twe twari dufite iturukanye na biyoloji baduhaga batubwira ko tuzafata u rwanda ku bw'isasu uyu ni umwe mu bahoze ari abagwanyi bo mu muhari fdlr bagera kuri cyenda batahutse mu gihugu cy'u rwanda bavuga ku kuntu bari babayeho muri kongo iyo nkuru hamwe n'iyerekeye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi igisata cyigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa kiri izege muri komine n'intara ya gitega birukanywe muri icyo kigo iyerekeye imyiyerekano y'abiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu buganda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
urakoze oriyana muri kenya amatora y'umukuru w'igihugu yaratekanijwe ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icumi kuza inyuma yaho ateshejwe agaciro na sentare ntayinyuzwa yungururijwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi kuza nyene umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora waneguwe n'iyo sentare niwo watangaje iyo tariki nshasha kuri uyu wa kane uvuga ko ukeneye umwanya ukwiye wo kwitegura kugira uzotunganya amatora akwije ibisabwa na sentare ntayinyuzwa iryo tangazo rihindura isango ry'amatora ryashikirijwe mu mwanya nyene perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari kashikiriza ijambo mu nama ya ONU aho yongeye kuvuga ko sentare nkuru y'igihugu ciwe yatembagaje ubutegetsi bw'ubutungane yavuze ko iyo sentare itegerezwa kuzo kwisigura ku banyakenya avuga ko yamurenganije ibyo byose yabivuga atazi ko itariki nshasha y'amatora iza yahinduwe Kenyatta yashikirije abandi bakuru b'ibihugu bagenzi we ko leta yiwe iza yaramaze no kwemeza kuzotanga imiliyoni mirongo umunani n'imwe z'amafaranga y'abanyamburaya akenewe ku itunganywa ry'ayo matora inama nshingamateka ya Kenya igahamagarirwa kuyemeza ku wa kabiri uza leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko igiye kongereza imfashanyo iha ibihugu vya yemene sudani y'epfo nigeria na somaliya imfashanyo igenewe gufasha ama miliyoni y'abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibifungurwa hamwe n'intambara imiliyoni mirongo itanu amajana atanu na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika y'imfashanyo yongerejwe yongerejwe azohabwa ibyo bihugu bine biciye mu gisata c'abanyamerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID nk'uko vyatangajwe na Mark Green ajejwe ivy'intwaro muri USAID ayo mafaranga azofasha kugura ibifungurwa imiti guteza imbere ibijanye n'isuku kugura amahema hamwe no gukingira abanyagihugu batsinzikajwe n'intambara iyo mfashanyo nshasha iciye ishikana imiliyaridi zibiri n'ibice bitanu Amerika imaze gufashisha ivyo bihugu kuva uyu mwaka utanguye tukivuga kuri amerika kandi leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane yaratandukanije korea ya ruguru n'amakungu mu by'ubutunzi mu kubuza amabanki kutongera gukorana n'icyo gihugu umushyiranganje w'ubutungane wa leta z'ubumwe za amerika steve mchin yasabye amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata cy'ubutunzi ko nimba agomba gukorana na amerika ategerezwa kuvavanura na korea ya ruguru iryo tegeko rishasha ry'ibihano rizoba rizo kuzoha ububasha Amerika bwo guhagarika ubutunzi bw'uwo muntu wese akorana na Korea ya ruguru mu rudandazwa rwabo rw'impuzu amafi itumatumanako ubuhinga bwa none hamwe n'amahinguriro uwo mushikiranganje yatangaje ko Korea ya ruguru imaze igihe kitari gito ikengera ibihano yafatiwe n'amakungu kandi ikabandanya ikoresha amafaranga y'amabanki mpuzamakungu mu gukora ibirwanisho ruhonyanganda mu nteguro leta ya Trump yarungikiye inama nshingamateka harimo kandi ko indege zose canke ubwato buzoba bwagiye muri ico gihugu butazokwemererwa kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu kiringo c'amezi atandatu Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yaremeje atanumwe avuyemwo gushinga umurwi w'abahinga uzotohoza ubwicanyi bwakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu gihugu ca Iraq hamwe bamwe mbere babona ko ari ivyaha byo mu ntambara niho nyabwoko ubwongereza bwateguye ico cemezo bwavuze ko uwo murwi uzoba arakaryo ko gutunganiriza abanyagihugu bahotewe n'uwo muhari w'iterabwoba gushikuba abasirikare ba leta z'umwe za Amerika bafatanije n'aba Iraq barirukanywe barirukanye ISIS mu bice yari yifatiye bigarurira uturere turimwo ibisagara bikomeye ariko umuhari uracagenzura uduce tumwe tumwe muri Iraq no muri Syria abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bo mu bwoko bw'abayazidisi nibo oni ivuga ko bacitse ku icumu mu bwicanyi bwakozwe n'uwo muhari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu ntara ya Sinjare abahinga ba ONU baratohoje ibyaha by'agahomerabunwa byakorewe abagore n'abigeme gushika ubu abashika ibihumbi bitatu bakaba bakiri mu byara bya ISIS ishirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch rirashima ico cemezo ca ONU ariko rikanegura ko gikora ku ruhande rumwe mu berwa n'intambara muri Iraq rivuga ko amakunga adakwiye kwirengagiza n'ubwicanyi bukorwa n'abasirikare ba Iraq hamwe hamwe n'abasirikare mpuzamakungu
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka nije nteramije ibiganiro byo kuri ino saha mbahaye ikaze mwese intego twe twari dufite iturukanye na dewoloji baduhaga batubwira ko tuzafata u rwanda ku bw'isasu uyu ni umwe mu bahoze ari abagwanyi bo mu muhari fdlr bagera kuri cenda batahutse mu gihugu cy'u rwanda bavuga ku kuntu bari babayeho muri kongo iyo nkuru hamwe n'iyerekeye abanyeshuri biga muri kaminuza y'uburundi igisata cyigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa kiri izege muri komine n'intara ya gitega birukanywe muri icyo kigo iyerekeye imyiyerekano y'abiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu buganda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashyikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana wa gatatu bari banse kuja mu masomero basaba kuronswa agafashanyo k'ukwezi kwa gatandatu baheraniwe iyo minsi ibiri yose bayimaze abarongoye ico kigo bari barahagaritse kubaha ibifungurwa bagasigura ko badashobora gufungurira abanyeshuri batariko barakora icyabazanye mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana arabidushikiriza nk'uko tubibwirwa n'umwe mu baserukira abandi atashimye batanga umwidondoro wiwe aba banyeshuri bo mu kigo cy'izege ntibemera ko bagize geregere mu kwanga kuza gukurikirana ivyigwa kuva kuri uno wa gatatu twebwe icyo turiko turakora sigreve turiko tugaragaza akababaro ku kuntu twagumye dusaba agafashanyo kacu abo novuga ibujumbura barakaronka ariko twebwe tukaja kubaza ati hariho ibintu bikigoranye tukarindira ariko isango zose twahawe novuga inshuro zitari zike zose nta kintu zashitseko ni nayo mpamvu rero twafashe ingingo y'uko yuko bagaragaza akababaro kacu hari gatekanijwe kumara iminsi ibiri kuko uretse ko iyo minsi ibiri uno munsi ari uwo munsi karangirirako ni nayo minsi twari dusanzwe twemewe n'amategeko kugaragaza novuga akababaro kacu ubu bace bahagarika kubafungurira iyo minsi mwayimaze gute twebwe tumaze kubona ingene bimeze abanyeshuri bo nyene ubwabo barataweho ko ikibazo ari icabo baraheza barivuga barafashanya uwaba afise n'imbanu udufaranga duke ashobora kugurana umugenzi hanyuma n'imbanu agatumbura n'imani y'iki akakigura akaraba yuko yoshobora kumara uwo munsi yoshobora kugaragaza bakaba barukiwe havuye hasohoka urwandiko rubirukana mu bigo vy'izege iyo ngingo yo mu mwayakiriye twebwe iyo ngingo ntitwayishimye kuko uwarajejwe e, ibijanye n'uburaro bwo ngaha canke ibintu vyo gufungurira abanyeshuri yari yaduhaye akanovuga akanya twebwe abanyeshuri ni ukuvuga abaderege n'abanyeshuri bose dukorane tugira ico dufunditse hanyuma ico dufundika duheze tukimubwira tugiheza gukorana twebwe twavuye muri ako kabonano twarimo kugira kumbure tumubwire ibyo twafunditse ca dusanga rero iryo tangazo risaba yuko twotanga ibikoresho vya kaminuza tubisubiza ryamaze gusohoka mwari mwapfunditse iki twebwe twari twafunditse yuko nk'uko tubiteguriwe n'amategeko ko ejo kandi tuzogikora aho umuntu arara hariho hose ejo tubwiza gutonda mu ishuri novuga yuko ariko itegeko risanzwe rivuga kandi twebwe ico twafunditse ni uko ejo ejo tuzotonda mw'ishure naho iyo ngingo yoja mu ngiro ejo mw'ishure tuzotonda abanyeshuri baremera ko bamwe muri abo batifatikanije nabo mu kubandanya batonda mu masomero ariko bakavuga ko igiharuro cabo ari gito cane hari amashure aho igikorwa bose bagitahuye bakavuga ati twese turakeneye agafashanyo ko, ko gusohoza amasirabisi twari dusanzwe turonka novuga ko benshi bakitabiri naho hariho bamwe bamwe n'abantu ibice n'ibice bine kwijana nibo bantu novuga bashoboye gutonda bo barafungurirwa batonze ego abatonze barafungurirwa kuva umunsi nyene tutangura kugaragaza akababaro bo barafunguriwe kandi n'ubu babandanye bafungurirwa Merose Ntunzwe n'Imana umuyobozi w'igisata cigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa ku telefone yatubwiye ko abo banyeshuri kwabaye kugumuka kuko ako gafashanyo basaba kazwi n'inzego zibijejwe kandi bariko barabikurikirana ico kibazo Merose Ntunzwe n'Imana avuga ko cari kigeze mu bushikiranganji bw'igigaya ca leta uwo muyobozi akavuga ko atakuntu bofungura abanyeshuri guhata ariko barakora icabazanye inyuma y'umutagawuno wa kane niho hasohoka urwandiko rutegeka abanyeshuri bose batariko bariga gusohoka ibigo vya kaminuza birizege ku birometero bine uvuye mu gisagara ca gitega abo banyeshuri bavuga ko naho biri uko bazotonda ku mashuri ku munsi wa gatanu w'igikorwa co kwerekana akabaro bari bafise carangirana n'uno wa kane igitega fidel d'antoine sabimana ijwi ry'amerika sentare nkuru ya nyarugenge mu gisagara cya kigali yaburanishije urubanza rw'abanywanyi b'umugambwe fdu inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ukaba kandi utemerewe gukorera mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusara bidushikiriza abaregwa bose uko ari icyenda bongeye kugaragara mu rukiko barinzwe bikomeye kandi bunganiwe baburana ku byaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi bw'u rwanda abanyamategeko nibo bafashe umwanya kuruta mu rubanza umucamanza yasubiye kuri bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi ndetse na gasengayire umubitsi w'ishyaka ababaza ku mikoreshereze y'amafaranga bakira muri fda inkingi visi perezida wa mbere yasobanuye ko muri make gasengayire nubwo ari umubitsi atabikoze mu gihe kirekire kuko ari mushya kubera ko yakunze gufungwa azira ishyaka yavuze ko muri rusange gasengayire amenya amafaranga asohotse yita kuri madame victoire ingabire perezida w'ishyaka fda inkingi uri mu buroko yavuze ko ibisigaye byose birimo ubukangurambaga ari bubishinzwe metre antoinette mukamusoni yabwiye umucamanza ko abo yunganira ari abanyapolitike barwanashyaka ba fda inkingi babyemera bidashidikanywaho yavuze ko fda yari ishyaka ritaremerwa mu rwanda ritari umutwe w'iterabwoba nk'uko bamwe babyumva agira ati rigomba gushaka abarwanashyaka ari nayo mpamvu leta ishishikariza aba fdr gutahuka bagasubizwa mu buzima busanzwe abari abajenerali byaba ngombwa bagakomeza ari bo yisunze ingingo z'amategeko metre mukamusoni yavuze ko bibujijwe gukorera uregwa ibibazo umubiri hagamijwe kumukuramo amakuru yavuze ko abaregwa bakorewe iyicarubozo kugira ngo babashe kuvuga kandi ko ubuhamya bwabo nk'umunyamategeko nta gaciro abuha ni mu gihe kuri uyu wa gatatu bagera bwa mbere mu rukiko bamwe mu baregwa bumvikanye bavuga ko kuba batabwa muri yombi bamara amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane mu mapingu batazi aho bafungiwe nka bwana papiyasi ndayishimye ushinja twagira yezu kumukangurira kujya mu mutwe w'ingabo muri kongo yavuze ko agitabwa muri yombi yasabwe gutanga amakuru neza yakanga agacibwa umutwe uwitwa janvier twagira yezu nawe ubushinjacyaha buvuga ko yamenye amakuru ko hari umugambi uri gucurwaho kugira nawe ubutegetsi arinumira uregwa akavuga ko yaragishakisha amakuru kugira ngo azabashe kuyatanga yuzuye kuri metere mukamusoni uyu yaje muri fdi nkamaniye ko ntiyari umurwanashyaka waryo kubivuga ko bamaze kwambuka muri kongo bigizwemo uruhare n'abaregwa barimo visi perezida wa mbere uyu munyamategeko yavuze ko kuva badahari ngo babyivugira ubushinjacyaha bukagaragaza ibyemezo ko bambutse gusa bidahagije ati n'uyu munsi hari abandi bambutse abajya muri kongo ni benshi bajya kwishakira imibereho asaba ko ubushinjacyaha bwatanga amandazi bafata bakaza bakabahata ibibazo ku kijyanye n'ibirango bya fda ubushinjacyaha buvuga ko byabonetse aho bwana twagira imana yabaga metero mukamusoni yavuze ko nta byinshi yagombye kuba bivugaho ataba abanyamakuru bari muri iki cyumba mwabemereye kwinjira kuko bafite ibibaranga batabifite mwabasohora rero ibirango by'ishyaka si ikibazo ku mafaranga abaregwa bivugwa ko bakira aturuka hanze nk'inkunga ubunganira agira ati niba leta idashaka inkunga ku mashyaka nishyireho ingengo y'imari nibajya gushaka abayoboke bamenyere buri kimwe ntizongera kugongana nabo yavuze ko perezida w'ishyaka victoire ingabire ufunzwe ari umuntu uzwi ufite inshuti n'umuryango hanze y'u rwanda ati ntabwo abagabo bafite abagore n'abana bakurikiye fda nta kizabamarira barahembwa yikomye ubushinjacyaha gufata umutwe wa fda rero uzwi kurwanya leta y'u rwanda bugashaka kuwomeka ku ishyaka fda ku mpamvu za politiki bugamije kugira ngo fda ritazandikwa mu mategeko ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo buvuga ko mu magambo yabwo kuvuga byoroshye ariko byagombye gutangirwa ibimenyetso bwatsembye ko nta wigeze akorerwa iyicarubozo mu bafunzwe bwavuze ko butareza abarwanashyaka ba fda kubera kuba mu ishyaka ritemewe mu rwanda ahubwo ko ku bwa fda babihinduye icyo yise amarembo yo gukora ibyaha bwasabiye abari gukora icyenda kuba bafunzwe by'agateganyo mu minsi mirongo itatu kugira ngo iperereza rikomeze neza bwavuze ko hari majoro faustin ntirikinuba mu bufaransa uhuza iri tsinda ku rwego mpuzamahanga ko kubareka byatuma hari abandi badafatwa metero mukamusoni yahise abwikoma ko ubwabwo buri kwica iryo perereza buvuga buri gukora nta mpamvu n'imwe asanga abo yunganira baba bafunzwe visi perezida wa mbere wa fda twagira imana yasabye urukiko kuzita ku mpamvu avuga ko mu itumanaho bakunze gukoresha amarenga atari uko bagamije gukora ibyaha nk'uko byumviswe mu muhezo mu biganiro bagirana ku matelefone ati tumaze gupfusha benshi mu barwanashyaka bacu abamaze kuburirwa irengero nabo ni benshi niyo mpamvu dukoresha imvugo zimije mitiri gatera gashabana yibukije umucamanza ko na perezida w'ishyaka fda inkingi madame victoire ingabire ufunzwe mu gihano cy'imyaka cumi n'itanu mu byo yaregwaga ku ikubitiro harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi yavuze ko ibisobanuro byaturukaga ku bushinjacyaha bisa n'ibiriho ubu kandi ko urukiko rwabimugizeho umwere asaba ko n'umucamanza yagira abera abaregwa bagasubira mu buzima busanzwe gashabana yasabye umucamanza kuzahamagaza mu rukiko umugenzacyaha yayip jean bosco gakwaya kuko ngo yabeshye ko yafunze byubahirije amategeko abo yunganira umucamanza asabye kuzatanga ikirego bundi bushya kandi gashabana yabyemeye aravuga ko atabikoze byazagira ingaruka zikomeye ku rubanza rwose hongeye kuzamuka ikibazo cyo kuba baregwa bamara amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane mu mapingu maze umucamanza yongera gutegeka ko nta mpamvu yo kuba abantu bajya babarara baboshye umwanzuro w'umucamanza ku kurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganyo abarega uzamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi akabaye ubusa ijwi ry'amerika i kigali bamwe mu bari abagwanyi ba FDLR na CNRD batahutse kuri uyu wa kane bavuye mu mashamba ya Kongo muri bo harimo n'abana bataruzuza imyaka cumi n'umunani bari abasirikare babwiye ijwi ry'amerika ko umuhungu wese yuzuza imyaka cumi n'itanu yategerezwa kwinjizwa mu gisirikare abishaka cyangwa atabishaka claude ganza munyamagana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika arafise inkuru irambuye icyizere twari dufite twari benshi ariko noneho twicamo kabiri dutangira kurwana intambara no ibi yacu twebwe n'abo twabanaga niyo ntambara yari ikomeye ubwo mbega ukabona nta cyerekezo ntacyo umuntu ni abasirikari icyenda baturutse mu mitwe ya fdlr fox iyoborwa na generali mudacumura na cnrd ubwiyunge iyoborwa na generali rumbago nk'uko babitandukanyije nabo babivuga baravuga ko nyuma yo kwicamo ibice bahindutse abanzi igica ku buryo biri mu byatumye bahitamo gutoroka bagataha aba bahoze ari abarwanyi batahukanye n'abasivile cumi n'icyenda barimo abagabo babiri abagore batandatu n'abana cumi n'umwe ariko baba abasivile n'abahoze ari abasirikare bose bahuriza ku mibereho mibi bari babayemo aba basirikare bavuga ko abayobozi babo bakuru babaremaga agatima ko igihe cyo gutaha kiri hafi kandi ko badakwiye kwemera gutaha bamanitse amaboko ntego bavugaga tu baravugaga ngo bazarwana bagere muno ariko nyine nawe wareba ntako hano pe mbona ngewe batapfa kuhagera intego twe twari dufite iturukanye na deworoji baduhaga batubwira ko tuzafata u rwanda ku bw'isasu ninde wabibabwiraga yewe ni uwo mukuru nani mudacumura mwaramubonaga ngo pe mwabanaga nawe Eh, haba igihe kigeze agakoresha kozore murare buri musoda wese akaza noneho akaduha za mitingi akatubwira ko tugomba guhagararikirwa tugomba gufata u rwanda ku bw'isasu tutagomba ku- ku- kurwinjiramo dushize intwaro hejuru we ni abakuru bo baratubwira ngo ibintu biri gucamo ngo tuzataha tu- tubone imikorere badu- bad- abate- abatwari bafite oya, tukabona nta kigenda mbere aba bahisemo gutaha bavuga ko babagaho ku bufindo kuko buri wese yimenyaga n'ubwo babaga bakorera hamwe bamwe bakoraga imirimo y'ubucuruzi no gutwika amakara abandi bakabeshwaho no kwiba no gusahura utwa rubanda ibyo babonye bakabigemurira abayobozi babo bakuru tukiba ibintu nk'ibyo nyine ni ubuzima bwo kwiyaranje twebwe bajyaga gufunga abantu bitewe no kugira tubone uko tunywera abakuru baba bataduhaye tukajya mu mavuta kurangura amavuta tukajya tugurisha tukabona ayo kunywera n'ayo kutubesha mu by'ukuri nta mutekano kuko igihe tumazeyo ni kinini ariko nta kintu cy'iterambere twigeze tugeraho guhora twirukanka gusa abagaho mu buzima isi bukomeye aho twabaga twari ducumbitse mu bahutu baho twabonye ibintu turimo nta kamaro bifite umuntu akarwaza abana umuntu akabura n'aho yabavuriza bavuga ko n'imyambaro ya gisirikare buri wese yayishakiraga utayibonye akambara ibisanzwe bavuga ko uretse guhora fdlr irebana y'ingwe na cnrd babaga banafite abandi banzi barimo mayimayi raiya mutombo kinyatura n'iyindi mitwe bahoraga bakozanyaho ko bukeye n'uko bwije ku bana b'abahungu wuzuza imyaka cumi n'itanu uhita winjira igisirikare waba ubishaka cyangwa utabishaka aba ni bamwe muri bo twaganiriye umwe afite imyaka cumi n'itandatu yari amazemo imyaka ibiri undi ufite makumyabiri n'itanu yari amaze imyaka icumi mu gisirikare uriya twese bazaga kudufata ngo tujyemo Mm, bafata n'abana batoya bose bahera ruhande guturuka ku myaka cumi n'itanu ni uguhita bagufata imyaka cumi n'itanu kuzamura ubwo ni ukugenda ukaba umusirikare imyaka nari igezemo yari iyo kuba nakomeza amasomo ahubwo aho kuyakomeza bituma nkijyamo bituma ntajya ku mashuri y'ubwenge kuva ku itariki cumi n'eshatu kugeza kuri cumi n'eshanu z'uku kwezi mu rwanda habereye inama yahuzaga by'umwihariko abayobozi b'inzego z'ubutasi za gisirikare mu bihugu bya afurika y'iburasirazuba yigiraga hamwe ingamba zo guhangana no guhashya imitwe y'abarwanyi muri iyo nama umugaba w'ingabo z'u rwanda zirwanira ku butaka major general jack musemakweri yakomoje ku mitwe ya fdlr na cnrd aka karere gakomeje kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba ry'imitwe nka al shababu n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka fdlr cnrd adf n'iyindi ndagira ngo nshimangire ko uburyo umutekano w'akarere uhagaze bidusaba guhuza imbaraga nta gihugu na kimwe muri aka karere kitakwibasirwa n'ibitero by'iyi mitwe aba batahutse bavuga ko kuba abasirikare bato batemererwa kumva amakuru ku maradiyo biri mu bituma benshi bahera mu mashyi amashyamba kuko abategetsi bakuru bababwira yuko basubiye mu rwanda bakwicwa ntabwo bemeraga ko umusoda muto yakumva amakuru kuko baga bagufasha uri kumva amakuru ku radiyo ugakomerera nabi cyane komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva ikigo cya mutobo cyakira abahoze ari abarwanyi cyashingwa hamaze gutahuka abagera ku bihumbi icyenda magana abiri na babiri bahoze muri fdlr gusa mu gihe bose hamwe bamaze kugera ku bihumbi cumi na kimwe na mirongo icyenda na bane habariwemo n'abatahutse kuri uyu wa kane claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika tuve mu rwanda dukubitire mu buganda igipolisi mu gihugu cy'u buganda cyaraye gihanganye n'abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro rigamije gukuraho ingingo yerekeye imyaka umukuru w'igihugu ategerezwa kutarenza akiri ku butegetsi abashingamateka b'umugambwe uri ku butegetsi nibo batanguye uwo mugambi mugenzi wacu ignatius bahizi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru hirya no hino aho nubwo abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru ya makerere bari batangiye imyigaragambyo ariko polisi igahita ihagarika ikoresheje ingufu z'ibisasu bya kawucu hamwe n'umwuka uryana mu maso igice kinini cy'umujyi wa kampala cyagenzurwaga n'abasirikare benshi barimo abashinzwe kurwanya iterabwoba abashinzwe guhosha imyigaragambyo hamwe n'igisirikare aba bose bari bitwaje ibirwanisho biremereye cyane naho ku nzu y'inteko ishinga amategeko ho bari bahazengurukije imbunda za rutura n'akajugujugu z'igipolisi zihagenzurira mu kirere abashinga amategeko b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bikomye ubutambaro butukura ku mutwe nk'akamenyetso k'amaraso ati ntabwo dushobora gukomeza n'ibiganiro muri iyi nteko ishinga amategeko igoswe n'igisirikare ntabwo dushobora gukorera akazi ku munwa w'imbunda aka gatambaro gatukura kerekana amaraso twiteguye kumenera hano mu rwego rwo kurinda itegeko nshinga ushaka gukinira ku itegeko nshinga amenye ko muri iyi nzu hagiye kumerekera amaraso uwo ni umushingaamategeko Ibrahim Nganda wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya FDC aho perezida w'inteko ishinga amategeko Jacob Oranya yari amaze guhagarika akazi k'uyu munsi bisabwe n'umukuru w'abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo abayoboke babo bafashwe n'igipolisi mu bice bitandukanye by'igihugu babanze barekurwe kandi igisirikare kibanze kuva hanze y'inteko ishinga amategeko mbere y'uko akazi gakomeza aho ni imbere mu nteko ishinga amategeko abahakanya ko itegeko nshinga ryahindurwa banze kumva ibyo perezida w'inteko avuga minisitiri